Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo umuntu wagize umudugudu ugenda ikayi abinjira n'abasohoka agomba kumenyekana buri muturage umuntu acumbikiye agomba kumenya ikintu kije mu mudugudu kitazwi mu rugo rwawe kitazwi ugomba kugitangaho amakuru ku neza yawe ku y'abaturanyi n'iyigihugu uyu ni buramatari w'intara yo mu burengero bw'u rwanda alphonse munyantwari avuga ku kibazo c'umutekano mu burengero bw'igihugu turavuga no ku cegeranyo ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu mu burundi bwashikirije c'ukugena agateka kazina muntu kifashe mu mezi atatu aheze mu gihugu ku vyasabwe n'ibiro vy'umushikirizamanza mu rwanda ku vyerekeye emile rwasamanzi na theodoro ndahayo bagirizwa ubusahuzi yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi tutubwire amakuru dufitiye muri aka kanya
muramutse fideli muri afurika itorokanizo ry'amakuru rya leta muri algeria ryatangaje ko perezida abdelaziz butefrika wa algeria yatanze imihoho ejo ku munsi wa kabiri gutanga imihoho kwiwe kuja inyuma yaho itangazo rivuye mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi rimusabiye kuva ku butegetsi vuba bwango rivuga ko atakindi gihe cyo gutakaza gisigaye inyuma y'indwi zitandatu z'imyiyerekano y'urutavana ko hirya no hino mu gihugu imusaba gutanga imihoho naho ku munsi wa mbere yatangaje ko atakibandanije umugambi wo guharanira manda ya gatanu ntaco vyahinduye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abiyerekana bamusaba kuva ku butegetsi batinya ko ashobora gushyiraho umusubirira yitoreye aho kureka abanyagihugu bakihitiramwo hakurikijwe uburyo bwa demokarasi butefrika yari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'icenda ntiyari akigaragara ku banyagihugu kuva aho agiriye ikibazo c'indwara y'ubwonko mu myaka itandatu iheze icegera ca perezida wa leta z'ubumwe za amerika mike, Point, mike pence yarabonanye n'imiryango y'abategetsi batandatu b'ishirahamwe citigo ridandaza ibitoro bafunzwe na leta ya nicolas maduro mu gihugu ca venezuela muri uyo mubonano pence yasabye ko abanyamerika batanu barekurwa bidatevye co kimwe n'uwundi umwe yari asanzwe aba muri amerika mu buryo bwemewe n'amategeko avuga ko bafunzwe bidakurikije amategeko washington yafatiye ibihano vy'ubutunzi venezuela kugira iremereye perezida maduro ave ku butegetsi ariko maduro akaba akiri kuri ubwo butegetsi nawe akagiriza leta z'ubumwe za amerika gushaka kumutembagaza abo bategetsi b'ishyirahamwe sitigo ry'ibitoro bafunzwe bafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bagirizwa na leta ya maduro gukoresha amafaranga mu buryo bwa magendo no kunyuruza amafaranga y'iyo kompanyi sitigo idandaza ibitoro perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump arashima intambwe ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi byiyemeje kurwaniriza umwansi hamwe ariryo neto hamwe n'umurongozi waryo jens stoltenberg hari mu mubonano bagiranye ejo ku munsi wa kabiri Trump yavuze ko hari intambuko zatewe ariko aranegura ubudagi kubona butariko burubahiriza neza intererano yabwo Trump yongeye gushikiriza amakenga yiwe ko Amerika itanga amafaranga y'umurengera mu gukingira umugabane wa Buraya kuva agishika ku butegetsi perezida Trump yamye agabisha ko ashobora gufata ingingo mu gihe ibihugu bigize uwo muryango neto bitotanga interano vyiyemeje yo kwikingira ivyatumye iryo shirahamwe ryinjira mu bibazo ibihugu indwi kuri mirongo ibiri n'icenda bigize uwo muryango nivyo vyashikije intererano isabwa muri bibiri na cumi n'umunani nk'uko perezida Donald Trump abivuga umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Theresa May avuga ko agiye gusaba ko boba baratevye baratevya umugambi wo kuva mu bumwe bwa buraya kugira ronke akanya kuko inama nshingamateka yemeza ku buryo igihugu kizovamwo aho igihe kigeze ubu abashingamateka b'ubwongereza bamaze guhakana inshuro zitatu amasezerano intumwa za May mu biganiro zemeranije ni nyuma y'imyaka ibiri baganira n'ubumwe bwa Buraya Theresa May yashikirije jo kuwa kabiri ko yiteze kuzobonana na Jeremy Corbyn arongoye umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Parti de Travailleurs canke Labour Party mu Congereza kugira barabe ingene bokumvikana ku mugambi utomoye kuvavanura n'uburaya uwo abashinga amateka bashobora kuzo kwemeza igisata c'ishiramwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu arico OMS hamwe n'ikigega mpuzamakungu cita ku bana UNICEF bashikiriza ko ibihi ibihumbi amajana vy'abana bavuka hamwe n'abavyeyi bavyara bapfa buri mwaka kuko ibitaro n'amavuriro bimwe bimwe bitari bike ku isi bitagira amazi meza hamwe n'isuku rishemeye ivyo biri muri raporo ayo mashirahamwe yasohoye kuri ico kibazo ejo ku munsi wa kabiri ibiharuro byaturukanijwe mu bihugu ijana na mirongo ibiri na bitanu ku isi byerekana ko rimwe mu mavuriro ane ku isi akenya amazi aho abantu rero imiliyaridi zibiri z'abantu bapfa buri mwaka iyo raporo ivuga ko imiliyoni cumi n'indwi z'abagore muri ibyo bitaro babyarira mu mavuriro bashobora kwanduramwo n'indwara abashakashatsi b'iryo shyirahamwe oms rishinzwe amagara y'abantu ku isi hamwe na unicef rikingira abana bavuga ko umuriyoni urenga w'abantu bapfa buri mwaka ku isi bahitanwa no kuba isuku rike riri mu mavuriro baba bariko bavukiramo
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga tuyahere muri congo aho igisirikare cyaho frdc ciriwe ejo ku munsi wa kabiri mu ngwano n'abagwanya ubutegetsi b'abarundi bo mu mugwi fnl muri lokalite ya magunda sektori y'itombwe muri teritwari ya mwenga ido nido kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari muri congo vedaste ngabo amakuru dukesha bamwe mu baturage baturiye mu karere k'imisozi miremire ya uvira bemeza yuko igisirikare cya congo fardc cyazindutse gitera ibirindiro bikomeye by'inyeshamba za fpr ziyowe na general royce nzabampema byari mu magunda na kakuku umwe muri abo baturage twaganiriye atubwiye yuko abasirikare ba congo fardc bari mu misozi ya ruhuha ko aribo bagabye igitero ku birindiro bya general aloise nzabampemo umuyobozi w'inyeshamba z'abarundi za fpr aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya fardc na fpr yemezwa na general aloise nzabampema aho ahamya yuko imigwano y'uyu munsi hari abasirikare ba congo bayifatiyemo ni kuvuga ni mu karere ka magunda aho abasirikare ba fardc inyubako ebyiri z'abasirikare b'abarundi barenga babaye igihumbi ziruka babitera kuva isaha cumi n'imwe z'agatondo bagwanye rero ku ruhande rwa fardese twafashemo iziri babiri ni ukuvuga ubuzika bwo kwiziga ikiziri cy'abantu indwi n'abasirikare ba fardese dufite ni iki kigwamiriza ko abarundi bari kumwe n'abakongomani mu kubagwanya abo dufata bibiri barayishyira intara baratubwira bati twarafashe na za kone desi dukurikirana cyane kone desi z'uburundi hari ibintu bimwe bya gisirikare twafashe bitwereka yuko ari iby'abarundi noneho nabo dufata mbere baratubwira neza yuko hari n'abarundi z'akaye zari zimaze iminsi ahantu hitwa mu isoko ya kane haruguru ya kirundi aya makuru y'intambara y'uyu munsi yemezwa na bamwe mu basirikare ba leta ya kongo bari ku rugamba ariko ntibihamya cyangwa ngo bahakane ko hari abasirikare babunza abampema yafashe kuko bakiri ku rugamba twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere kari kuberamo intambara kapiteni diedone kasereka telefone ntiyadukundira kuva ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda igisirikare cya kongo fardc gitangije kurwanya imitwe y'inyeshamba z'abarundi za redi tabara forebu fnr ndetse n'inyeshamba z'abakongomani kivuga yuko cyishe abagwanyi mirongo itandatu na batandatu ndetse gifata n'abandi mirongo itatu amakuru fnr ya aloise nzabampema inyomoza mu ntambara zabaye abantu nuko badatinya imana mu ntambara zabaye kiriya gita icyo cumi na gatandatu z'ukwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye niyo no munsi niko kuko rero narumvise ko abagabo nabo bafashe inzira bazerekane aba fnr bo barafashe n'abo bantu muri iyi ntambara igisirikare cya kongo kimazemo amezi agera kuri abiri muri teritwari ya uvira cyavanye abagwanyi b'abarundi ba redi tabara ku kiryama gitoga bibangwa naho forebu iyo bayivana imangwa mu gihe feneri iyo bayivanye mu majaga ihungira akakuku n'amagunda vedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo tuve muri kongo tuze mu rwanda aho inzego z'ubutegetsi mu ntara y'uburengero bw'igihugu zisaba abanyagihugu mu masekiteri y'akarere ka rusizi zegereye ishyamba rya nyungwe n'igihugu cy'uburundi kuba maso bakifatikanya n'inzego zijeje umutekano mu mugambi wo kubuza ko hari uwokoresha ivyo bice ategekanya guhungabanya umutekano w'igihugu ivyo vyatangarijwe mu rugendo abategetsi b'igisivile n'abasirikare mu ntara bagiriye muri sekiteri ya butare umumenyesha makuru wacu temistokle mutijima yadukurikiraniye urwo rugendo aradushikiriza inkuru y'idonido ni uruzinduko rwahuriranye na gahunda y'inteko z'abaturage aho buri wa kabiri bahura n'abayobozi mu nzego z'ibanze hagamijwe kurebera hamwe ibibazo bafite no gufatikanya kubikemura aho aba bategetsi baganiriye n'abaturage akaba ari muri kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya nyungwe tukanahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nubwo nta kibazo cya vuba cy'abahungabanya umutekano baturutse hanze y'igihugu cyari cyagaragara muri uyu murenge wa Butare aba bategetsi bo ku rwego rw'intara bakoresheje uyu mwanya mu gukangurira abaturage kuba maso hagamijwe gukumira ko hari abakoresha izo nzira zombi ngo baze guhungabanya umutekano bwana munyantwara rufonsi uyobora uburengerazuba ati mwese mumenye umutekano ab'imidugudu umuntu wageze mu mudugudu mugira n'ikayi y'abinjira n'abasohoka agomba kumenyekana buri muturage umuntu acumbuke agomba kumenya ikintu kije mu mudugudu kitazwi mu rugo rwawe kitazwi ugomba kugitangaho amakuru ku neza yawe ku y'abaturanyi n'iy'igihugu si byo se Eh, kuko ibyiza biraharanirwa ntabwo ari ukwigarambira ngo byizane abashaka kwangiza umutekano w'u rwanda bo baracyahari hari za fdr murazumva hari ibindi ariko ntacyo badukora nk'abanyarwanda nta na rimwe abanyarwanda bashyize hamwe bigeze bakomakomwa n'uwo ari we wese mu mateka ya kera n'ayavuba murayazi nubwo ibihugu byaba bingahe ubu ni ubutumwa bumaze kumenyerwa mu ngendo abategetsi batandukanye bagirira muri iki gice cy'igihugu ni nyuma y'aho abiyita ko ari abarwanyi b'umutwe wa FLN uvuga ko uharanira kubohoza igihugu bamaze iminsi bigamba ko bashinze ibirindiro mu ishyamba rya Nyungwe rikora ku turere dutatu muri turindwi tugize intara y'uburengerazuba abo bakavuga ko aho banahahanganiye n'igisirikare cy'u Rwanda ubwo twerekezaga i Butare hakaba hari amakuru twaje kumenya ko mu rukerera rw'uyu wa kabiri haba hari abantu batamenyekanye biraye mu baturage mu murenge wa bweyeye uhana imbibi n'uyu wa butare binasangiye kuba bikora ku ishyamba rya nyungwe bikanahana imbibi n'uburundi abo ngo basahuye imyaka ndetse n'amatungo tutamenyeye ingano bigakekwa ko baba bakoresheje izo nzira zombi nubwo aba bategetsi kibatakigarutseho mu buryo bweruye generali major eric murokore ukuriye umutwe w'inkeragutabara ku rwego rw'intara y'uburengerazuba yabaye nk'ugikomozaho mukorera no ku ishyamba rya nyungwe sibyo hari ingegera zijya ziza kujya mu ishyamba zikabundamo zabuze ama- amajyo zikaza nijoro zikaza zibundabunda kuza gusahura imyaka yanyu zigasahura ihene zishobora no gusahura inkoko zishobora gusahura utwaka wizigamiye twavuye mu mu byuya byawe yavuye mu mbaraga zawe abo rero nimubakumire mugerageze ibishoboka byose murare amarondo murebe umuntu winjiye iwanyu mutamenyereye mumubaze uravaho urajya hehe nihagira umuntu uza aza gusabiriza nangwa se aza gusaba amazi ntimuzamwime amazi ariko mumubaze urava he ko tuguha n'amazi unayasaba uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda akaba yibukije abaturage aho i butare ko uruhare rw'ibanze mu gucunga umutekano ari urwabo ingabo zikaza zibunganira ntihazagire uza kugutesha umwanya yaba ibihuha yaba ibikorwa aza kuza kubiba kubangiriza kubabuza amahoro sibyo Eh, bakaza bakava mu ishyamba aho nangwa bakava hakurya ahangaha ku gihugu umuturanye nacyo kiriya si i burundi hakurya Eh, bakavayo bakaza bakiba ihene yawe wavunikiye bakiba inkoko yawe bagasarura imyaka yawe bakaza bagahutaza umuturage wacu dukunda ibyo byose ni mwebwe bireba aho bimubona bikomeye ingabo mukazihamagara mukabwira muti nyamuna turabona ibyo twagombaga gukora turabikoze ariko turabona bwebwe biturushije imbaraga uru ruzinduko rw'abategetsi b'intara ruje rukurikira urwo baherukaga kugirira mu karere ka nyamasheke nako gakora kuri iri shyamba rya nyungwe aho bari baherekeje abo ku rwego rw'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hari mu kwezi gushize kwa gatatu urwo rukaba rwaraje nyuma y'aho abantu bitwaje intwaro bagera ku ijana bagaragaye mu murenge wa karambi aho nyamasheke baza no kwinjira mu ishyamba rya nyungwe aho barwaniye n'abasirikare b'igihugu icyakora nubwo bigaragara ko umutekano ukajijwe mu buryo bukomeye haba muri nyungu ubwaho no mu bice bihegereye nta mirwano igaragara cyangwa se ngo yumvikane muri iki gice demistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi rya amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi ry'amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri imeri kuri radiyo yacu at gmail dot com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ubushikiranganji bujejwe agateka ka zina muntu bwashikirije icegeranyo cyo kugena agateka ka zina muntu kifashe mu mezi atatu aheze mu burundi bavuga ko kifashe neza yamara ishyirahamwe ryigenga rig iteka ryo rimenyesha ko agateka ka zina muntu kabandanya guhungabanywa ko abantu barenga mirongo itatu bishwa abandi bakanyuruzwa n'abataramenyekana mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ubushikiranganji bujejwe agateka ka zina muntu bwihaye amanota meza muri ico gisata mu kiringo c'amezi atatu aheze mu kiganiro yahagiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere umushikiranganji martin n'ivy'abandi yavuze ko ubushikiranganji arongoye bwakoze ivyo bwategerezwa mu gisata co gukingira agateka ka zina muntu ku rugero rw'ibice mirongo icenda kw'ijana ku maradiyo y'u Burundi yumvikana no mu Rwanda Martin n'ivy'abandi arashimira ibisata bitandukanye vy'ubwo bushikiranganji ariko muri rusange eh, turabona neza yuko eh, kino gice eh, amezi atatu arangiye ibikorwa byagenze neza cane tukaba tunaboneraho no gushimira abakozi bacu mugabo turasaba yuko ari we wese yita kwitanga kuko urunganwe rwacu n'urunganwe ruhamagariwe kwitanga eh, kuko uburundi nta bandi bantu bazobukiza kiretse twebwe nyene cyane cyane yuko tujejwe no gutuma akajya akazi na muntu gatera imbere mu mice yacu yuko yose twabonye yuko muri kino gice ku byari bitegekanijwe byaranguwe ku bice mirongo icyenda n'umunani ku ijana bya bindi bikorwa nabyo kandi byo mu bushikiranganje tuba mu bushikiranganje gusa byaranguwe hejuru y'ibice mirongo icenda ku ijana ariko intambwe nizo ntizibuze eh, cyane cyane yuko ubu uburyo bwagiye buraboneka butevye bigatuma ibikorwa byari bitegekanijwe bituma bitarangukwa neza hama ikindi naco nikijanye cyane n'umuti n'ibitatuvuye ko nk'ibijanye nko gutanga amatongo ku bantu bari bahuye n'umwuzurira wo mu gatumba ikibanza bari baduhaye ubwa mbere abajejwe intwaro basanze yuko boduha ikindi tumaze kuhakorera kuhagendera kuraba ibikorwa byo hakorerwa murumva yuko igisata kibiraba cyari gukora kandi aho bakorera hadashoboye kuboneka martin ivy'abandi arananegura abakozi b'ubwo bushikiranganji bwiwe bakirangwa n'ubunebwe ko bokwikebuka yamara naho biri uko ishirahamwe ryigenga hari igiteka rikingira agateka ka zina muntu ryoryo ribona ko hari ivyo ubushikiranganji byirengagiza mu maraporo bukora iryo shirahamwe rigiteka ubu rikorera hanze y'u Burundi naryo ryaciricira habona icegeranyo cerekana ingene agateka ka zina muntu kari kifashe mu kwezi guheze kwa gatatu Emmanuel Nibizi icegera c'uwitwara yabwijwe rya Amerika ko muri ico kiringo abantu barenga mirongo itatu bishwe abantu mirongo itatu na bane nibo bamenyekanye ko bishwe muri bo haratowe ibiziga mirongo ibiri na bitandatu abantu batatu baranyurujwe barabura irengero ryabo abantu mirongo ibiri n'indwi baraborejwe igufa bakubitwa abantu ijana na mirongo umunani na batanu barahagaritswe barahakwa uburenganzira bwo kwidegemvya riciye ku biri n'amategeko haramenyekanye kandi n'abantu cenda bakorewe amabi afatiye ku gitsina canke bakaba bafashwe ku nguvu mu kwezi kandi haribonekeje ibiziga biguma bitorwa hirya no hino mu gihugu kandi bakabahamba atamatohoza akozwe kugira hamenyekane ababishe abakorewe ibyaha bafatwa nk'abatavuga rumwe n'umugambi cndfdd na cyane cyane abanywanyi b'umugambwe mushasha senere iryo shirahamwe rikorera hanze y'u Burundi ritunga agatoke bamwe mu gwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonerakure uwo mugambwe nawo uvyamirira kure ku rubuga rw'iyo rwa Twitter Nansininete Mutoni ajuru kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe avuga ati nta mbonerakure n'imwe canke uwundi munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD afise uruhara na ruto mu gutoteza abanywanyi b'iyindi migambwe cane cane CNL abaharanira agateka kazina muntu bahamagara inzego za leta gukora amatohoza kugira ngo uwo kwagirwa n'icaha uwo ari we wese ahanwe atakura abankunzi pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda ibiro by'umushikirizamanza byasabye sentare nkuru ya gasabo guhana emile rwasamanzi na theodore ndahayo ku byaha by'ubwambuzi ikabafunga imyaka cumi n'ihadabu y'imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amanyarwanda umwe umwe wese ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu eric bagire ubusa ari kigali abaregwa bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abagororwa kandi bunganiwe mu mategeko ubitegereje ku masura barakomeye ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura ibyaha bine bukurikiranyeho bwana teodori ndahayo na bwana emili rwasamanzi n'ibyaha by'ubwambuzi bushukana ubushinjacyaha bubarega ko bambuye bwana thierry kanobayire miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na bine by'idolari ni ukuvuga akabakaba miliyari ebyiri mu mafaranga y'u rwanda buvuga ko abagabo bombi muri uganda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu biyitiriraga ko ari abasirikare ku rwego rw'abofisiye bakomeye mu cyahoze ari umutwe wa m23 kandi ko bacuruzaga zahabu aha ngo niho bahereye batekera imitwe kanobayire wemeza ko yari umucungamutungo wa Leaf Tobacco and Commodities Limited y'umuherwe y'abatwa Tribert Rujugiro bamutwara koka yabo kanobayire avuga ko yabahaye amadolari inshuro icyenda kandi ko nta n'inyandiko n'imwe y'amasezerano bahanahanaga barangije bamuha zahabu y'ibikwangari muho bavuga bagiye bahurira muri uwo mugambi harimo Kenya na Dubai bafatanije n'abandi bantu ubushinjacyaha buvuga ko kuri rwasamanzi butari ubwa mbere kuko ngo yigeze gukatirwa n'inkiko z'u rwanda ku gifungo cy'imyaka icumi zimuhamije kwibisha imbunda nyuma aza kurekurwa amaze imyaka irindwi hari amadolari ibihumbi magana abiri na makumyabiri n'icyenda ari mu byafatiriwe bayamusanganye ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bari barigwijeho imitungo y'inzu n'ibibanza bihenze muri kigali kandi ko batagaragaza inkomoko yabyo ntibagaragaze n'imvano y'amadolari ku makonti yabo mu myiregurire yabo uhereye kuri ndahayo yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yashimutiwe muri gari ya uganda n'abantu batandatu atazi yavuze ko bari bambaye sivire bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera bajya kumuzirika ku mashanyarazi kuko ngo bari bazi ko afite amadolari avuga ko yaje kwisanga mu bamushimuse harimo kanobayira umurega aho agereye mu rwanda yagiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha ngo arafatwa arafungwa yavuze ko ibihumbi mirongo itandatu na kimwe by'idolari bamwakiye muri uganda yabikomoraga ku bucuruzi bw'imbaho yakoreraga muri congo yavuze ko umutwe wa m23 aregwa kwiyitirira ko yari umusirikare ku ipeti rya koronera wumva mu makuru umwunganira mu mategeko metre godefre butarasaba ko inyandiko mvugo zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu zateshwa agaciro kuko ngo yazikoreshejwe afunzwe hafi ukwezi binyuranije n'amategeko adafite n'ubwunganizi naho rwasamanzi we akavuga ko n'iyo zahabu y'igikwangari baregwa ko bahaye uvuga ko yari umucungamutungo wa rujugiro yagombye kuba igaragazwa nk'ikimenyetso arasaba urukiko ko urega n'ubushinjacyaha bagaragaza inyandiko y'amasezerano baba baragiranye na kanobayire mu nshuro zose avuga ko yabahaye amadolari nawe yahakanye ibyo kwiyita meja justin mu mutwe wa M23 yavuze ko ibihumbi bisaga magana abiri by'idolari inzego z'umutekano zamufatanya ariyo yamubereye nyirabayazana wo kongera gufatwa agafungwa ni amadolari yaburanyeho n'igipolisi ari gitsinda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urukiko rukuru rutegeka ko yasubizwa ariko akimara gutanga ikirego ngo yasubizwe yarongeye arafatwa arafungwa ndetse hanatangwa ikindi kirego kiyatambamira aravuga ko mu bugenzacyaha yakorewe iyicaruboza anahabwa n'urutonde rw'ibyo yagombaga kwemera birimo ko ibihumbi bisaga magana abiri by'idolari bamusanganye bikomoka kuri miliyoni zisaga ebyiri z'idolari ya kanobayire avuga ko yabyemeye kugira ngo akize ubuzima bwe yavuze ko yari asanzwe ari umucuruzi kandi ko yororera inka muri gishwati no ku ijwi muri kongo yavuze ko icyo kampani ya rujugira ikora ari ugucuruza itabi bihabanye no gucuruza amabuye y'agaciro bityo ko ibyo aregwa ari ibinyoma abamwunganira barimo metre janvier rwagatare bavuga ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bidafatika bibumbatiye ugushidikanya ari cyo bise icyuka ahubwo ko kubizana mu rukiko bo basanga ari nko kurukinisha ntibiyumvishe ukuntu kanobayire yagiye gutanga amafaranga kenshi ku bantu batari bamusinzirije ngo urukiko ruzahereho rwemeza ko yari yataye ubwenge bagasanga aya madolari yagombye kuba aregerwa na kampani ya rujugiro mu byifuzo by'umushinjacyaha yasabiye buri umwe kuzafungwa imyaka icumi n'ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga yabasabiye kandi gusubiza miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na bine baregwa kwambura uvuga ko yakoreraga rujugiro uganda ku bihumbi bisaga magana abiri by'idolari byatwe y'urushimiri rwa samanzi n'ibihumbi mirongo cyenda na bitanu by'amafaranga umushinjacyaha yasabye ko byaguma mu isanduku ya leta ibihabanye n'ibyo ariko ubunganira akanoba yirewe asanga ibihumbi magana abiri na makumyabiri n'icyenda by'idolari byafatiriwe bazabiheraho bishyura akanobayire yanasabye indishyi za miliyoni ijana zikubiyemo igihembo cy'umunyamategeko abaregwa bo n'ababunganira basaba ko bababera ahubwo n'ibyafatiriwe bakabisubizwa barasanga nta byangombwa rujugiro yahaye kanobayire ngo amukurikiranire aka kayabo karegerwa ni ugutegereza icyemezo cy'umucamanza azafata ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc leta zunze ubumwe za amerika iribuka muri uyu mwaka isabukuru y'imyaka amajana ane irangiye abacakara ba mbere b'abanyafurika bahashitse abirabure bari abacakara barera abana babo gute nibyo thomas kamirindi atuganirira muri make mu kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo
sana badla ni umunyamerikakazi w'umwirabura umwuga we ni umunyamakuru yibajije kera ikibazo cy'ukuntu abacakara ba nyuma na nyuma mu mateka bareraga abana babo agikoraho ubushakashatsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi yabyanditseho igitabo yise sugar of the crop my journey to find the children of slaves ubucakara bwaciwe burundu muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu kubera icyo gihe kirekire cyose cyari gishize abantu benshi babwiye sana batla ko atazabona umuntu n'umwe ukiriho wavutse ku babyeyi babaye abacakara nyamara we ntiyacitse intege ahubwo yakomeje umugambi we azenguruka igihugu cyose maze aza kubona abantu batari bake bageze mu myaka za mirongo inani mirongo cyenda y'amavuko ndetse no kurenzaho bari bakiriho aragira ati umwe muri bo yarambwiye ati ababyeyi banjye bantoje ibintu bibiri icya mbere bambwiraga ko ngomba kubyibuha nkaba munini icya kabiri bambwiraga ko ngomba kwiga ko ari byo bizatuma nigirira akamaro sana batla byaramutunguye avuga ko ababyeyi b'abirabura bari bavuye mu bucakara bareraga abana babo nk'abandi bimukira bose bazaga gutura muri leta zunze ubumwe za amerika baturutse imihanda yose y'isi we yari yiteguye ko abo azaganira nabo azabasangana umujinya inzigo n'urwango rw'abazungu ariko aza gusanga ari abantu nk'abandi barezwe iwabo bababwira ko bagomba kuba inyangamugayo n'ingirakamaro mu buzima yasanze ari abantu bashakaga kurenga ibyo ababyeyi babo babayemo mu bucakara no gutera imbere byonyine gusa radiyo ijwi rya amerika amerikana ikiganiro kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo mu bana bavutse ku babyeyi bari abacakara ba nyuma na nyuma koko hari abagize amahirwe mu buzima sana batla yabonye nk'uwitwaga Crispus Wright Wright yabayeho kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu bihumbi bibiri na rimwe yitabye imana rero afite imyaka mirongo inani n'irindwi y'amavuko ise wamubyaye yari yaravutse anakura ari umucakara ubucakara bucitse uyu mubyeyi yagiye mu ishuri ariga agera no muri kaminuza nyuma aba mwarimu umuhungu we Wright nawe yarize araminuza arangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amategeko yabaye umwe mu bavoka ni ukuvuga abanyamategeko baburanira abandi mu nkiko ba mbere na mbere b'abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika yose uretse ibyo Crispus Wright yabaye n'umukire cyane wari utunze amamiliyoni n'amamiliyoni ndetse mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi yahaye ishuri ry'amategeko rya kaminuza yizemo umurage wa miliyoni ebyiri z'amadolari y'icyo gihe naho sana batla yizeye ko azabona abandi bantu bakiriho bavutse ku babyeyi babaye abacakara kugira ngo akomeze ubushakashatsi ku burere bahawe ariko rero yatangiye gusiganwa n'igihe kuko abenshi batakiriho nshuti muduteze amatwi ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mwakoze kudutega amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimire kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.